iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobaz radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu vyewe akadomo com ni site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma cyubahiro Diodone niwe ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika jendi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga mukagira muti rero icyo uyu munsi twabateguriye iki ni kenshi abantu bavuga ijambo umwaku rimwe bati yawubyukanye cyangwa bati arawutera ese koko umwaku ubaho niba ubaho ukomoka he koko se hari abawutera cyangwa abokamwa nawo niba bibaho se birashoboka ko wavurwa cyangwa ugatsirikwa iki kibazo se gifite irihe shingiro mu ndorerwamo y'umuco nyarwanda mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twabatumiriye muganga rutanga rw'amaboko umuvuzi gakondo akaba n'umushakashatsi ukuriye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ari mu rwanda muganga rutanga rw'amaboko ikaze ku ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga
ndabashimiye cyane bene imana imana y'u rwanda ihorana nama
nawe ihorane nawe turi kumwe kandi n'undi mushakashatsi ukora ubuhanzi bushingiye ku muco nyarwanda bwana gihanze musasizi uri muri canada nawe ikaze ku ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga
ukagira imana ndagusuhuza cyane dushimira iyo nsanganyamatsiko ntimuhorane imana rwose kandi abakurambere babasekere reka nkureke nanone usuhuzanye na rutanga rw'amaboko dore ko muri ku migabane ibiri itandukanye tubone gutangira ikiganiro
imana y'u rwanda ibarana nawe mwene imana
turi kumwe turi kumwe buhoro buhoro iduhumekeremo ntiduhahamura abatwumva
ye oya ntabwo tubahahamura dutangiriye kuri iki kiganiro cyo kwibaza ku by'umwaka ariko tutaranabijyamo mu mbabarire mbasabe ubutaha tuzongere duhurire kuri uru rubuga noneho tuvuge no ku by'umugisha cyangwa amahirwe uko niba nayo abaho n'ikiyatera n'aho yakomoka twe kujya ku ruhande rumwe gusa nuko rero dutangira twihuta bwana muganga rutanga rw'amaboko umwaka ubaho
ijambo ubwaryo kuba ririho izina kuba ririho izina ni ubuzima ntabwo rero ikitariho cyajyaga kugira izina mu bushakashatsi twakoze n'ubundi habaye kwibaza icyo ngicyo kuko nk'uko wabyibajije mu nsoza y'ikiganiro abantu hari ibyo bavuga ariko iyo uje nk'umushakashatsi urenga ibyo abantu bavuga noneho ukajya kureba ariko biriho cyangwa ntabwo biriho birakora cyangwa ntabwo bikora no mu bushakashatsi nakoze ndangiza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe n'ubusanzwe n'izi by'ikiganga twasanze ko hari abantu benshi bataka umwaku kandi koko ugasanga bibaho ndetse no mu muco w'u rwanda mu byo nize n'ibyo nkoramo ubushakashatsi burya hariho n'amoko atera umwaku hariho abantu batera umwaku hariho utunyamaswa dutera umwaku wahura nabyo mu gitondo abantu bagiye bahura nabyo bakaguhamiriza bati nibyo byo byambayeho gutya mpura n'injangwe mu gitondo kandi kuko uwo munsi niriwe nabi nsitaza indyo kandi ariyo ngendera kandi koko uwo munsi niriwe nabi nsitaza imoso kandi ariyo ngendera kuko biterwa n'ukuguru ugendera ni ukuvuga uko ubanza imbere ni uko kandi kuko bimerera nabi nahuye na nyiranaka cyangwa naka mu gitondo uwo munsi nirirwa nabi ntacyo nagezeho ntacyo naronze abavugaga iby'amahirwe ariko ku rundi ruhande mpuye na runaka n'iyo yangereye muri butike cyangwa iki abantu barangana ndacuruza ni umunyamutwe mwiza mu ncamake rero umwaka ubaho
wenda turaza no kugaruka ku bijyanye n'inkomoko yawo cyangwa se n'uburyo watsirikwa niba bibaho ariko reka tubanze tubaze igihanze nawe ubyemera utyo
urakoze cyane ndemeranya n'uko uwo muvandimwe mbanze mbitsindagiye numvise afite izina rivugitse neza cyane rirakamuhama
ndagushimiye
urakoze umwaku ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuwemera cyangwa kutawemera ngo ubaho cyangwa ntubaho ni nk'ijoro n'amanywa turabana igihe cyose ahubwo abatabizi bicwa no kutabimenya umwaku rero ahubwo ngo uza mu buzima bwawe ryari uvamo ryari mu by'ukuri kuwuvanamo burundu ntibishoboka kubera ko uvukana nawe kuko uba ugomba guherekeza kugeza upfuye ku rundi ruhande rero uko bivuze ngo amahirwe n'umwaku birabangikanye ni nka nyine yangwe nijoro n'amanywa nyine ni igicucu n'umuntu bagendana kugira ngo rero umwaka ahubwo ugire iki mbese impakiti ugire ukuntu uhungabanya imigendekere y'ubuzima nicyo dukwiye mu by'ukuri gushyira ahagaragara kuko ari abahanura ari abavura ari abo bita abapfumu ari n'abo ngabo baziririza ibintu runaka icyo baba bagamije ni ukugira ngo mbese wa mwuka mubi ubukenya ugendana ari wo nyine twita umwaka ukwaka uruvangavange rw'inyatsi bigutera ubukenya n'imiruho utari uteganije cyangwa se utagombaga guhura nayo iyo uba witwaye mu bundi buryo ibyo bintu nibyo abantu benshi bivurugutamo ntibabashe no kumenya aho babisohokeramo kuko ni karande ariko rero nubwo ari karande ntabwo twavuga ngo ni kamara nta kitagira mbese nta ndwara itagira ikivura ibyo rero bikaba bivuga ngo kuri yewe kutemera umwaka ahubwo niko kugwamo bya nyabyo ntabwo twakomeza
ye bwana rutanga rw'amaboko wumvise ko gihanza avuze ati umwaku tubana nawo ni nk'amanywa nijoro ati kandi kuwutsirika burundu ntibishoboka hari iriya foto yawe twashyizeho nabonye ufite icyuhagiro ngira ngo wari mu kazi ko kuvura harya ubundi icyuhagiro ntibagikoresha mu bintu byo guhumanura no gutsirika ibintu by'imyaka
yego yego ariko reka mbaze n'isabiro nkureho iyo bwana
reka ndagerageza tuyivaneho tujye kuganira mu kinyarwanda n'ikirundi kuko umuco ariwo shingiro hanyuma rero uti icyuhagiro nibyo iyo umuntu yagize umwaku cyangwa akagira ibyamburira ibyamburira ni ukuvuga ibimwamburira bya hato na hato rwagenda nyize uburyo butandukanye ni ukuvuga ko mu buzima bwe agenda ariko afite ibyo bagendana atabizi nibyo bimugirira nabi nibyo bituma amahirwe yatinonosora n'iyo dusobanura umwaku ni ukuvuga ngo ni igihe ubuzima bw'umuntu cyangwa amahirwe y'umuntu bitinonosora neza ahubwo hakagira ibibyinjirira hakagira ibituma biza igicagate hakagira igituma biguma bigeze ku munwa mu gihe abandi bibakundira umuntu akaburira aho abandi babonera icyo ni cyo bita umwaka rero uwo byabayeho nk'uko gihanze n'ubundi yari abivuze mugenzi wanjye uri muri canada ni uko umuntu ajya kubaza mu kinyarwanda habaho kubaza ariko ibirimo kumbaho ni ibiti niko guhanuza niko kuraguza kuraguza mu ndebere ibiri aho ntabona nko kurengurira umuntu umupira warengeye aho atabona ubigereranije no gukina umupira mu kibuga cy'umupira ni mu mpfumuriro gupfumura ni nawo hava umupfumu kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara ibi biraterwa n'iki twamara rero kubona kabitera uko indagu zabigaragaje zikanatwereka noneho insinzi yabyo insinzi rero wenda ni uguhabwa imitsindi yineye ni uguterwa icyuhagiro mu rugo rwawe cyangwa nawe ubwawe ni uguterwa icyuhagiro ni uko wenda aho ukorera hagomba guterwa icyuhagiro ni ugutamaza igitambo cy'umuterekera dore n'abazimu bawe bakwitambika kubera ko batagira giterekera ni ibi n'ibi cyane cyane wamenya ko umwuka nako umwaku ni ikintu kiri mu buryo bw'umwuka ntabwo ari mu buryo bw'ibifatika ni mu bumenyi bw'umwuka bimwe bita siyanse metafizike birenga ibifatika ariko kuba bidafatika si byo bivuze ko bitariho kuko n'ubundi ahubwo ibidafatika nibyo byatumye ibifatika biriho ubwo rero icyuhagiro nacyo kiri mu byo dukoresha iyo tugangahura umwaku kugangahura kugangahura bigereranye no gukunkumura ni ukuvuga nk'igihe ukunkumura umukungugu cyangwa umucafu cyangwa ifu byasigaye nko mu mufuka ugira ngo ubishyiremo gukunkumura kugangahura guhumanura gukenkemura kweza cyangwa se gukiza gukuramo ubwo buganga ubuganga ubundi ni ubwandu burya n'umuganga ni impine y'umuganga gusa ni ukuvuga umuntu ukuraho ubwandu ukuraho uburwayi ahari wenda nahimiraho kuko tuganira tutarebana kugira ngo tubone uko tugenda duhana ijambo nibyo koko ibyo uvuze ni ni ukuri ijambo hari abantu bamaze kubona iyi nsanganyamatsiko banditse ari benshi ku rubuga dufite abantu barenga ijana bashaka kugira icyo bababaza nari nzi ko turi bunaganire tukabanza kubisobanura ku buryo burambuye ariko kubera ubwinshi bw'abantu ndagira ngo tugerageze gusangira ijambo wenda ibibazo bari bubaze biraza kugenda biganisha ku byo nanjye najyaga kubaza reka mu nyemerere mu kanya nari bujye kwa gihanze tukagaruka kuri ibyo by'insinzi no gutanga igitambo cyo guterekera muganga rutanga rw'amaboko yari avuze ariko reka mbanze nakire bwana shyirambere yohani bosco na minani nestor turahera kuri shyirambere ikaze mu kiganiro muri sanga uravuga aho uherereye uhita ubarizaho n'ikibazo cyawe
murakoze ndabumva neza ndi rusizi ikibazo cyanjye ndashimiye abatumirwa bose abari kunyumva ikibazo cyanjye kuri iyo nsanganyamatsiko ndi kwibaza niba umwaku ubaho icyo neza cyo nzi kubaho ariko se umuti ubaho ese uterwa n'iki ngira ngo ibyo nibyo rutanga rw'amaboko yari amaze kuvuga hari ikindi kibazo cya kabiri ufite
nta kindi kibazo njye nibaza kuba uriho uriho uterwa n'iki uvurwa n'iki urakoze cyane bwana shyirambere yohani bosco reka tujye kwa minani nestor uratubwira aho uherereye utubwire n'ikibazo cyawe
rero murakoze cyane ndi bujumbura mu burundi muri uyu mwanya ni mu bantu bemera yuko mu by'ukuri ibintu by'umwaka ushobora kuba bihari ikibazo ufite nashaka kubaza mbega ko bavuga yuko hariho imiryango imwe ishobora kuba ifite umwaku byoba ari mu by'ukuri cyane ni particularity ishobora kuba ku muntu uwo ari we wese igihe yavukanye ico gihamana kibi murakoze cyane kubisubaza kumpa muganga ndamushimisha n'ubuse kandi sinzi niba bashoboye kukumva neza igihe numvaga birimo bisa nk'aho bicika uretse kugenda tubanze tubaze niba yacikaguritse yacikaguritse yakongera akavuga ongera ugerageze minani
murakoze cyane navuze ko ndi bujumbura mu burundi nabyo ndi mu bantu bashobora kuba bemera ko mu by'ukuri hari abantu bashobora kuba batera umwaku nk'uko bivugwa ariko ikibazo cyane mfite nshaka kumenya ndavuga ko hariho abantu bakomoka mu miryango ishobora kubitera imyaku yoba ari byo cyane ibintu bishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese yavukanyije n'ihamana kimwe nk'uko muganga n'umusore bivuga ko kumbure ushobora gusanga ari abantu usanga bari ko bashobora no kuvurwa bagakira iyo byashyitse bagahura n'icyo kibazo ushobora kumenya ko mu by'ukuri iyo bajya sanade y'iyo miryango bavuga imirimo cyangwa se ushobora gushyikira umuntu uwo ari we wese urakoze urakoze nestor ngira ngo urutanga rw'amaboko yari yatangiye anabivuga anabyemeza rwose ko ibyo bintu bibaho ahubwo dukomeza kwa gihanze we ntacyo yari yabitubwiyeho bwana gihanze nawe uremeranya na muganga rutanga rw'amaboko kuri icyo kintu cy'uko amoko abaho atera umwaku koko
murakoze kuri icyo ngicyo turabyemeranyaho ariko ndabisasira gatoya umwaku hari inyabutatu igomba kuba yuzuye kugira ngo ari umwaku ari n'ibindi byose byo mu isi y'ubuzimu itagaragara nk'uko yabivuze bibashe kugira kugira mu isi igaragara bivuze neza ko bitagaragara ibyo byabyaye ibigaragara uko ni ukuri ntabwo rero umwaku wabaho hatari guhuza igitekerezo imvugo n'igikorwa ibyo bintu bitatu ubwo araza kubitubwira mu mikorere ye uko bibangikana hari igikorwa hari igitekerezo hari n'imvugo bikagomba kujyana mu isogonda imwe cyangwa se nkoresheje isogonda kubera ko ariko gace k'igihe dukoresha ni ukuvuga ngo bizira imbereka igitekerezo kitanyuranye n'icyo urimo ukora mbese amagambo akuvamo atanyuranye n'akunyura mu mutima icyo gihe rero niho igikorwa urimo ukora ukorera mu isi itagaragara kibasha kugira ikikigaragaza mu isi igaragarira rubanda kuvuga rero ngo umwaku abantu b'amoko runaka atera umwaku akenshi bituruka ku cyo ubwo bwoko bupfana cyangwa bwapfuye n'icyo butera umwaku nk'uko hari ubwoko bugira umuse wabwo umuse w'umusinga ntabwo ari we w'umunyiriya si we w'umwenga si we w'umushambo bigenda bihererekana ayo ni amasano aturuka ku miterekero ya kure cyane rimwe na rimwe tutamibuka neza cyangwa se amatate yaturutse ku manza zitahiguwe igihe tutari twavuka rimwe na rimwe tutunabimenya ariko kuba tutabizi ntibivuga ko bitatugiraho ingaruka ibyo rero iyo bihererekanye bikipfundika bikagenda byivanga n'ibihe ndetse rimwe na rimwe aho kugira ngo abantu babigorore ahubwo bakagenda babyanduza kurushaho abantu bakarushaho gutana ubwo hakaba haje cya kinyuranyo cy'ubuzima cya kinyuranyo cy'impagarike hakaza amatati mu buzima hakaza ibintu bibi byose kuko mu buzima habaho umugabo witwa nkuru nziza yigeze kuvuga ngo ese wari uzi ko icyiza n'ikibi bigendana biragendana nyine niyo mpamvu navuze ngo kumaraho umwaka burundu ntibishoboka ukaba ari uguhakana ubuzima nanone ariko kuvura umuntu wayobye birashoboka byo kuko ni ukumuha disipurine ni ukumuha amabwiriza y'ukuntu ari bwitware kugira ngo ya myaka itakomeza kuyobora ubuzima bwe kuko ni ukuvuga ngo kugira apfundure bya bitekerezo kuri za nzira mbi biriho bimujyanaho ni ukuvuga ngo ya nyabutatu nakubwiye igitekerezo igikorwa n'amagambo amenya ati ntukavugira ijambo iri n'iri mu gihe iki n'iki burya iyo umuhanuzi arimo kubwira ati ubundi nta muhanuzi ukubwira ngo arakuvura iki n'iki akurangira inzira wowe uzakiriramo kubera ko imbaraga zikiza asize we arazizi azi uburyo bazigeraho aranazibona kuko ziriho nyine ariko akakubwira ati wowe itwara utu n'uku kora iki n'iki irinda iki n'iki mbese akaguha kode do kompartoma akaguha imyitwarire mbese irongorotse ituma wowe uri bwinjire mu nzira y'ubugororoke icyo gihe rero niko kuvura umwaku wihariye w'umuntu ariko ntabwo ari umwaku burundu ushobora kuvana kuko byangora kubyumva ubwo rero imiryango itera umwaku ibaho kuko ariko ntabwo iberaho buri wese ntitera umwaku buri wese ntawatera umwaku uwo bavukana nanone mu muryango ari aho biturutse twajya mbere reka ku murongo wa telefoni hari umuntu turi bwakire mu kanya batwihanganiye yitwa eugene rubanza intwari aduha umunota umwe gusa tubanze tujye kwa muganga rutanga rw'amaboko kuko hari ikintu wari uvuze kijyanye n'inkomoko y'umwaku n'uburyo bwo kuwukumira ugira uti ntabwo umuntu atera umwaka bose uti haba hari imvano biturutse ku bitaragenze neza mu mu bakurambere ibyo bintu ni byo uh, muganga rutanga rw'amaboko
yego rwose ndagira ngo mushimire gihanze wagira ngo wagiye kumutumira cyangwa ukadutumira nawe waraguze nawe kuko akenshi hari igihe usanga ku bintu nk'ibi abantu babyina banyurane ibintu bizwi n'abakeya ariko ndatekereza ko ku bintu byinshi rwose tugenda duhuza umwaku icya mbere abanyarwanda ndetse n'abarundi bemera ko hariho imana rurema yitwa rugira rugaba rwagisha ni ukuvuga rwangaza rwangaza ababisha rugabo niyo twagira iyo rero itanga amahirwe tuzayagarukaho igihe uzadutumirira nanone bitanga ibyiza ariko hakaba na rurema nkwashi rurema nkwashi rero mugereranye n'akana gakubagana igihe umubumbyi amaze kubumba ikibumbano cye amaze kugitunganya no kugisiga amabara ashaka kugisiga noneho akana kakihubaganye kakaza kagasharaturamo kitaruma urumva kizaba gitaye umwimerere wacyo ariko ni ubukubaganyi ibyo rero rurema rugira yagennye uburyo bigomba gukemuka akongera agafata ibumba rye akongera agafata amarangi ye agasubiranya ibintu bigasubira mu murongo ni nayo mpamvu umwaku cyangwa ibyinjirira umuntu cyangwa ibyamburira bya hato na hato ngo nta buganga butagira ubugangabuzi ngo nta bisare bitagira amasubyo nta n'amahano atagira akamaro amahano niba ibyo byaravuye ku mahano niyo mpamvu rero imana y'u rwanda yashyizeho abahannyi b'ibyo bintu n'abagangahuzi n'abapfumu babasha gupfumura bakarenga ibigaragara bakagera mu bitagaragara bakamenya kabitera noneho rero bakamenya n'uko babigangahura iby'amoko rero hari amoko koko atera umwako bene ayo moko ntabwo atera umwaku buri wese yabivuze neza umwaku awutera ahanini bene ayo moko yabaga ari ayatoranirijwe gutera umwaku abanzi b'igihugu twavuga nko mu kinyarwanda dufite abo bita abahenyi dufite abashambo dufite abahoryo n'abacyabariye bajya bazamo ariko cyane cyane bose bagahurira ku kintu cyo kwitwa abahenye kuko bahenera abanzi bahenera abanzi b'igihugu bahenera ibyago ntibitere igihugu abo bantu rero nabo ubwabo bakazira bababwiye ko umwihariko wanjye mu bushakashatsi ari kirazira buriya umuntu ashobora no kugira umwaku kubera ko yaziruye ibizira impamvu ayo moko yaziraga ni ukugira ngo rubanda rutayamenyera kandi abitsa amabanga akomeye atapfa kwigererezwa na buri wese hanyuma ibyo kuba hari n'abantu nanone batera umwaka ku giti cyabo barahari abo bantu mu bagabo bitwa ab'umutwe mubi uriya muntu afite umutwe mubi iyo akoze ku kintu ntikirama ntagira amaboko mahiri iyo ari abagore bitwa abanyamugongo mubi nibo banyura mu bisabo bigakarankana ntibavuga ko byamenetse ni ibicuma inzuzi ibihaza bikabora intoryi zikabora kubera yuko hari imigenzo batakorewe n'ababyeyi babo bakiri abana turababona hari n'abo tujya tuvura rwose ndetse ugasanga no mu buzima bwa buri munsi ntacyo bageraho babuze se n'urushakwa amanzaganya barakora ntibahirwa ariko wajya kureba ugasanga biraterwa n'icyo kintu cy'umugongo mubi ku bagore cyangwa se b'umutwe mubi n'amaboko atari mahire ku bagabo ab'umugongo mubi iyo bateruye umwana cyangwa bakajya ku kiriri umubyeyi atarava ku kiriri umwana agira ibibazo akaba yasesa ibintu ku mubiri byitwa ibyinjiriro urumva yuko rero abatera umwaku bishobora kuba ari ubwoko bishobora kuba n'abantu ku giti cyabo bitewe n'imigenzo myiza batagiriwe yo kubatongera ineza bitewe se cyangwa n'ibyo baziruye noneho rero wa mwaka ukaza kuri bo nk'igihano cy'imana n'abakurambere n'abakurambere Mm. reka tujye kwa eh, eh, tujye dufite abantu babiri kuri telefone dufite eugene rubara intwari dufite nanda yishimiye pacifique duhere kwa rubara intwari ikaze mu kiganiro muri sanga uratubwira aho uherereye uhita ubaza n'ikibazo
oke murakoze cyane radiyo y'ijwi ry'amerika nitwa eugene rubanza intwari nk'uko mwabivuze nkaba mperereye mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka gisagara hanyuma ku bijyanye n'umwaku nagira ngo ntange igitekerezo bo twese twakuze tubwirwa yuko umwaku ari ibintu bibaho ariko kandi natwe koko tukabyemera kuko hari igihe koko wahuraga n'ikintu bakubwira ati umuntu atera umwaku waba ugiye nko ku ishuri ugakubitwa kandi koko ugasanga wa- uwo mwaku biravana na wa muntu mwahuye nawe ikindi hari nk'utuntu bagenderagaho ugasanga baravuga ngo nubona urukiramende uri buze kunywa umutobe nubona igisimba cy'ubwoko runaka uri buze kugira amahirwe make yo kubona icyo washakaga bityo rero nkaba navuga ngo umwaku mu muco ni ikintu kibaho ntabwo wajya kugihakana ngo uvuge ngo umwaku ngo ntubaho O- kuko nk'urugero hariyo n'igihe ujya muri butike nk'ahantu runaka waba uri nk'uwa mbere ukumva barakubwiye ngo turaza kureba kuri butere ishaka bivuze ngo nabo baba bizera ko uwo mwaku ubaho murakoze urakoze rubanza intwari reka twakire na pacifique ndayishimiye
murakoze kumpa akanya kugira ngo nshobore kugira icyo ntereye ku ijwi rya amerika hanyuma ku kijyanye no n'uko abantu tugenda tuvuga ati hari abantu batera umwaku cyangwa ibintu bitera umwaku nk'uko twakuze natwe tubyumva uko ni ukuri kuko hariho nk'abantu dukunze kubona cyangwa dukunze kumva usanga hari abantu nk'akarorero abantu bavukana amenyo abo turakunze kuba bavuga ngo baratera umwaku kandi nkako niyo bakugerereye ku bintu byawe uri kuradandaza ugasanga uhaziranye ibyo bintu biraba usanga uwo mwaku bawutera hanyuma hariho n'abandi iyo eh, usanga ari nk'umukenyezi iyo amaze ugasanga iyo yubatse urugo n'abagabo biwe bashika nka batanu bane bose baramaze kwitaba imana rero abo bantu kenshi barakunze kuvuga yuko batera imyaku Mm.
ego hanyuma hariho sa Ha- ni iki- hari ikibazo wari ufite ubaza abatumirwa bwana ndayishimiye
ikibazo nashaka kubaza Mm.
none iyo myaku ari wo mwaku nyene nk'abo bantu bafite ivyo bibazo barashobora kuvugwa bagakira nicyo kibazo bashaka kubaza ko abo bantu bashobora kuvugwa bagakira canke iyo bamaze kuba bafite ico kibazo bakavugwa ari ukuguma uko nyene Eh, ubanza bari babivuzeho ubanza bari babivuzeho ariko mu magambo magufi cyane reka nongere nsabe muganga rutanga rw'amaboko ase n'uwongera abi- abigaruke ariko yari amaze kubivuga ah, mu magambo magufi cyane reka abidusubiriremo mu- mu- mu- murakoze navuze ko imana itera amapfa ibi bintu ni ibintu byo mu buryo bw'umwuka mu isi y'ibitagaragara mu isi y'abazimu ariko abazimu abazimu abazima barabana Iki- abazimu ntabwo ba- ari abazimye nta- ntabwo ntabwo biba byazimye ahubwo biba bihari mu buryo tutakibona n'amaso rero mu kinyarwanda n'ikirundi bavuga ko imana yateye amapfa ari nayo itera aho bahahira ko nta bisare bitagira amasubyo ko nta buganga butagira ubugangabuzi ko nta mahano atagira kamaramahano ubuganga rero ibyo ni ubwandu umuntu aba yaragize biturutse ku byo yaziruye ku by'imiryango yaziruye ku byo mm, eh, abantu bisanze bari byo batanabigizemo uruhare ariko rero uko hari kabitera niko hari n'uburyo bwo kubikemura haba icyo cyuhagiro haba imitsindo y'uburyo butandukanye haba imiterekero bitewe n'uko indabyo zabyemeje zabyereje mu ncamake uwibonyeho ibyo cyangwa abantu baziho ibyo mu muryango we bajya kumubariza bajya kumuraguriza noneho rero bakamubonera intsinzi biravurwa rero biragangahurwa bigakira
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turagaruka mu kanya
iyi ni imana y'abasundi na kibanda iyo isi yasatse rwego rwinjira mu mbaga zihita ubusaza n'ubushani rungiriza u rwanda n'abanyarwanda igihe uzava n'imiganda soboko uwarangije we n'impamvu maze imitima ry'igicumbi uhera imana nkwambare ndurukanya rwanda ukambanya mukanya mu gutabara nzura umugabo ugahagisika n'inzoka n'inzogozo ndi umwaka wanjye w'umwaka guhunga wa ndoba ndi bikwete bikwete kunyaga no kuronga ndi inkoko itarari inkumi n'inkota itarari inyama zabwishywa nyamwishyuka umurara neza umuramuka neza umuhata umuhora ibwabo mudahabuka gake katarari impundu yo kataronga rikarabara impamvu yanjye yahosetse setse impangangure nzi yahosetse meneka by'akajumba yahosetse
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc iyo ni indirimbo bisetsa imandwa y'umuhanzi gihanze turi kumwe hano ku- muri sitidiyo z'ijwi ry'amerika mu kanya ndaza kukubaza bwana gihanze iby'iyo ndirimbo bijyanye n'insanganyamatsiko turimo tuvuga kuko ngira ngo ibyo nabyo birimo ibyo muganga rutangarwamaboko yise kugangahura ariko reka tubanze tujye ku murongo wa telefoni twakire madame olive kwikiriza ikaze mu kiganiro muri sanga
Alo, e, turakumva madame uravuga aho uherereye uhite utanga igitekerezo cyangwa ikibazo
njyewe ndi mu karere ka Gasabo.
Mm.
Alo, komeza turakumva
yego ndabumva netwaka nuko ari nkeya nanjye ndi mu karere ka Gasabo.
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
Ikibazo cyanjye eh, ni uko gusa icyo nashaka kubaza nashaka kubaza kugira ngo umuntu avuge ngo umuntu atera umwaku. Alo,
komeza kome- Uranyumva?
komeza umwanya ni muto yavuga igitekerezo cyawe unyarutsa abantu ni benshi cyane yego na- ni uko nagira ngo mbaze kubona umuntu bakavuga ngo uriya muntu ngo atera umwaku hanyuma ba- yamara kugenda ugasanga nyine abantu bari ba- aho anyuze hose bavuga ngo ni ugutera umwaku ese gutera umwaku biba mu maraso cyangwa se ni uko umuntu uwo ari we wese uko ashobora kuba ameze
Bo, ngira ngo madamu olive sinzi niba wakurikiye ikiganiro ah, muganga rutanga rw'amaboko yari amaze kuvuga uko am, abibona mu muco wa kinyarwanda kandi na gihanze yari yabivuzeho mu buryo nibyo tumaze iyi minota yose hafi mirongo itatu dusobanura sinzi niba wari wakurikiye radiyo
Eh, oya ntabwo nayikurikiye gusa ko nabibonyeho ku rubuga ko ariyo nsanganyamatsiko yari ihari kubera yuko ibibazo ari byinshi rero uze kumbabarira ujye kuri wa eshatu radiyo yacu viyewe akadomo komu urasangaho kino kiganiro ukurikire mu buryo burambuye ibyo bavuze reka ahubwo twakire ngoboka jean claude ikaze mu kiganiro muri sanga
muraho muraho e, komera nyarutsa jean claude
reka mbanze mbashimire mm.
muri icyo kiganiro cyiza mbo mwaduteguriye n'ikinyamibwa muri rusange e, nyarutsa nyarutsa
ubwo nkubita ku ijambo rero ndabashimira ku biganiro byiza mwadukoreye n'iby'agaciro gakomeye kandi buriya biba bidusigiye ubutumwa bwiza cyane muri rusange
urakoze urakoze ngoboka jean claude reka tujye kuri bwana gihanze uti bisetsa imandwa muri iyo ndirimbo guseka kw'imandwa bifitanye isano no gutsinda umwaka
Eh, bi- bifitanye isano guseka kw'imandwa no gutsinda umwaka kuko mu by'ukuri ni- n'ubuzima tugira ubwo ubuzima bwa buri munsi tubaho Nu- nu- waba uri ku kazi gasanzwe kagutunze ku bw'umubiri wabakora ibindi wumva bitagatifuza mu mvugo zateye uba urimo ugerageza guhangana n'imbaraga zisenya imibereho guseka kw'imandwa rero aho bihurira no gutinda umwaka nyine ni ukuvuga ngo imandwa ubwo ni urumva iyo ndirimbo yaje iza ishushanya nyine ibaza abashengurutse cyangwa se ba bandi bavuze bacumura bakareba hakurya ni umuntu ubagiye kubaza ngo bamufashe gutsinda amatati yamubereye mu mibereho noneho ubwo rero yabaza ati imandwa yasetse nyine kumubwira ngo kuvuga ngo imandwa yasetse ni ukuvuga mbese ubuzima bwanjye bwagororotse ibihato byavuyemo bakamusubiza bati yasetse ubwo rero imandwa nyine icyari kigamijwe ni ukuzitondeka no kuvuga ko zasetse nyine ubwo imibereho yabaye mizima kuko imandwa ni antite spirituelle ni minisiteri y'ubuzima ishinzwe imandwa runaka ni ukuvuga ngo iyo mandwa icyo ishinzwe ni ukugira ngo iyo mibereho igende neza nyine ubuzima busugire ariko nyine kuvuga ngo yasetse ni ukuvuga ngo ubuzima bwagarutse mu cyerekezo kizima kuko umwaku ngarutse mu mpine kubera ko twagiye twihuta ntabwo twasasanuye neza ngo tunahuze imvugo ariko umwaku nakubwira ko muri make ni inyishyu ni inyishyu y'imivumo twivuma twibeshya ko tuyerekeza ku bandi burya ako kantu karakomeye nakubwiye mu kanya inyabutatu ipfundika igitekerezo igikorwa n'imvugo hari igihe uhura n'umuntu ukumvura mwanze gusa cyangwa se ukumvura mukunze mutanahuje ururimi mutanahuje n'umuco aribwo bwa mbere muhuye icyo kintu kibiteye akenshi ukibeshya ngo burya ngo ni impresiyo ngo ngo ni ikintu kikujemo gusa ntabwo ari byo kuko turi ibiremwa bigaragara turi ibiremwa bitagaragara uburemwa rero bwacu uburemeke bwacu butatugaragara nibwo buturusha ingufu ku bintu byinshi budutanga imbere aho tujya hose umuntu akagutega imitego itabarika n'ubuhanga bwe bwose ariko ugasanga nawe ubisimbutse nta n'imbaraga zingana n'agahe ukoresheje kubera iki kuko yakwibeshyeho mu buzima umukubye inshuro zitabarika ariko ntabyumva kubera kwa kwiyemera kwacu rya jisho ry'umwana w'umuntu riduhora ritubeshya ngo ibyo nifuza n'ibyo kuri aho rero niho abakurambere bagiraga gushishoza ndetse ku buryo hari n'igihe bafataga umwana w'umuhungu mutoya utaragera mu myaka y'ubukure kuko burya hari uburame buba bukimurimo bwose abatarahumana abataragira abantu atuka abataragira abantu bifuriza inabi ni ukuvuga ngo abagifite imigisha hafi ya yose mbese yuzuye hari imihamuro akora igakunda nubwo nakubwiraga ni umuvuzi wa gakondo akenshi icyakora arakubwira inzira uri bunyuremo nzima kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugira ngo ubugororoke ushaka ubugereho ni ukuvuga rero ngo izo mbaraga akoresheje ntabwo ziba arize ku giti cye kuko ntabwo zajya mu muntu ngo zitekanemo ni nyinshi mu kanya dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwe muri bo mu kanya turaza kubaza muganga rutanga rw'amaboko niba imbaraga akoresha wa mugani arizo akomora ahandi cyangwa se ndavuga imbaraga akoresha mu kuvura cyangwa se mu gihe arimo gupfumura bimwe mwise gupfumura ariko mu nyemerere nanone twambuke tujye ku murongo wa telefone uwimana ikunda israel ikaze mu kiganiro muri isanga uratubwira aho uherereye uhite unatubwira igitekerezo cyawe
ni byo koko radiyo ijwi rya amerika nitwa uwimana ikunda sabato israel ndi mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya ipr kabiri riri mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda
komeza
byari kuba byiza yaba rwose nka rutanga rw'amaboko yari ahari ngo niyibarize ariko ndashaka kuza kumumbariza arahari arakumva
cyane cyane ku bijyanye n'imyaku njya numva iyo urebye ukurikije n'imyemerere y'abanyarwanda cyangwa se yo muri afurika muri rusange hari ibintu byabagaho bimeze nk'ibiza bimeze nk'inkurikizi nk'inkurikizi runaka umuntu akaba yavuga yuko ari umwaku atewe ariko noneho aho tumaze kugera mu bihe bya twazanywe n'abazungu bya yesu kirisito by'imyemerere ivuguruye ya gikirisito kandi ibyo bintu tubyemera yuko imyaka ibaho kuko hari hari hari ibigaragaza yuko ari imyaka ariko noneho wagera nko mu muco gakondo wa kinyarwanda ariko wagera nko mu rusengero ntibigaragare ko ari imyaka bikagaragara yuko yenda ari ari nk'ibihembo by'ibintu by'ibyaha runaka umuntu aba yakoze cyangwa ari ingaruka z'ibyaha umuntu aba yakoze ariko ntibyitwe nk'imyaka ngewe iyo bigeze ku myaku mbifata nk'aho ari ya myemerere ya gipagani niba umuntu ahuye n'ikibazo runaka kubera yuko yapanze gahunda ze nabi ntabwo byakwitirwa yuko ari umwaku ugize ushobora gupanga gahunda zawe nabi zigapfa ariko mu by'ukuri atari umwaku nk'uko ah, aba- umuco gakondo bivuga ahubwo ari uko wapanze gahunda nabi nkatwe rero abasenga ntabwo dushobora kwemerera yuko imyuka i- i- ibintu by'imyaku bibaho ibyo twe- duhamya ko ari imyuka ya ya satani ishobora ku- ku- kukugeraho bitewe n'uko hari ingaruka z'icyaha wakoze cyangwa se ukora uko wapanze gahunda zawe nabi nkaba ngira ngo mumbarize rutanga rw'amaboko kuko ajya anavuga ko ari umupfumu niba nk'imyemerere ya gipfumu ashobora yenda kuyi- ku- kuyi- kuyishyira mu banyarwanda bose ku buryo niba ari nk'ibintu yemera runaka bijyanye n'imyemerere gakondo yakumva yuko abanyarwanda bose bashobora kwemera yuko ibyo bintu byose tugomba dushobora kubyinjiramo kandi twari tuzi ko ku mwami wacu yesu kirisito ku- kuva tumwemera tudashobora kwemera n'iyo mico ya gakondo cyangwa se ya gipagani cyangwa se ya gipfumu urakoze Murakoze cyane.
urakoze cyane uwimana ikunda israel muganga rutanga rw'amaboko urabyumvise israel ati ibyo bintu twe ntitubyemera turasenga dufite umwami wacu yesu kirisito ati nimumumbarize urahibereye gira icyo umubwira Eh, yakoze nawe turamushimiye uw'imana ikunda ijya mbere reka mbanze mvuge ko tutari hano kwemeza abantu iyo uri umushakashatsi utangaza icyo ubushakashatsi bwagaragaje ntabwo rero biba ari akanya ko kugira ngo ubitsindagire mu bantu icyo twavuze aha ngaha ni icyo umwaka ari cyo ni uko uri mu muco w'u rwanda n'u burundi ndetse n'umuco nyafurika nta n'ubwo ari mu muco nyafurika gusa ku isi yose tugaragaza icyo umuco ubivugaho nk'abashakashatsi n'inzobere muri byo hanyuma rero eh, nabyo gihanze ngize kubivuga ati ntabwo ari ukwemera ahubwo ni ukumenya uramutse uhakanye ko umwaka utabaho witwaje imyemerere yawe runaka urumva iyo yo ni n'imyemerere mizanano kuko ntabwo ari iby'umuco wacu nanabwira abantu yuko mu bushakashatsi buriya twakoze byagaragaje ko imyemerere yose iri ku isi bwaba ubwo bukirisitu bwaba ubusilamu cyangwa n'ibindi bibushamikiyeho ni umuco w'abantu runaka wagiye uganza ku isi cyane cyane byinjiriye mu gihe cy'icinyizamuco n'ihonyantekerezo byazanye n'ubukoroni ibyo rero ntibyaba bitangaje umuntu wacinyirijwe umuco we agakorerwa n'ihunyantekerezo akabwirwa ko ibyo ari ibishitani n'ibishenzi ariko ko ibyo ahandi bimeze nkabyo byari imvazu yavuga gutyo ntabwo rwose byaba ari igitangaza Eh, ibyo ngibyo ntabwo byaba bitangaje hanyuma kuvuga ngo ibyo bintu biterwa na satani nicyo nkubwira ko nta muco uruta undi njye nize iby'imico mu- mu bumenyi mpuzamahanga ibyo bita intercultural studies Eh, ni ukuvuga yuko iyo satani nta niyo twagiraga mu kinyarwanda cyangwa se no mu kirundi ahubwo hari iyo rurema nkwashi ariko usanga bijya kuba ku rwego rumwe keretse ko iyo satani yo ngo yateye intambara mu ijuru hanyuma imana ikananirwa kurwana nayo yabona igiye kuyimaraho ingabo ikayiroha mu bantu yaremye ku isi baba ari bo barwana nayo harya ubundi ubwo iyo mana izakira abo bantu iby'abo bantu bizera byo urumva bitarimo ibibazo
reka Ibyo reka rero nabwira abantu ngo ntibahonoke tugaruke ku isoko umuntu areke kwizirika ku myemerere kuko niba uvuga ngo uri umukirisitu ngo urasenga ngo ugire gute uzaba uzaze ko ijoro ryira noneho ko twabonye yuko umwaku ugereranywa nijoro kandi ko ubuzima ari ijoro n'amanywa ko ari ibisare n'amasobyo ko ubuzima ari umweru n'umukara nicyo gisobanuro eh, cy'ubuzima natanze ku ku ku- icyo ubuzima ari cyo ni nayo mabara makuru y'u rwanda umweru n'umukara Uzu- uzabihakanisha iki ese uzahakana ute ibyo abantu bavuga bati turakora nk'abandi yewe dushyiramo n'igenamigambi rishoboka tugisha n'inama n'inzobere mu by'imishinga n'ibiki byose tugakurikiza ibyo batubwira ariko turahaha ntituronka tugira ibyo tubona ariko ntibigwira kugira ubugiri ariko ntugire ubugwiza ibyo wabihakana uteze kandi hari ababirwaye abahura nabyo Mm.
n'uwo nawe hari igihe abivuga nawe abana nabyo ariko atabizi burya ngo eh, nyina w'ubugome ni ubugoryi uwo ni umutwe w'igitabo kimwe ndimo kwandika ahari wenda nahinira bugufi kuko igihe ni gitoya kandi ababaza ibibazo ni benshi n'ibyo gihe ni gito ababaza ibibazo ni benshi kandi eh, israel nawe yabivugaga uko abyumva anavuga ibimukorera avuga ibijyanye n'ukwemera kwe reka nsabe tuyisenge na nzabona imana ku murongo wa telefoni banyihanganire gato ku murongo wa telefoni dufite tuyisenge nzovu emmanuel na nzabona imana ibrahimu bampe umunota umwe gusa kugira ngo tubanze twumve icyo gihanze avuga kuri iyo ngingo bwana gihanze uwimana ikunda israel aravuga ati twebwe iyo tugeze mu rusengero tugahamagara umwami wacu yesu ibyo by'imyaku ntabyo tubona
urakoze cyane uwo muntu uw'imana ikunda ndabanza kumushimira kuko uwamuteruye yamwise neza imana nikomeze imukunde kuko nimukunda rero bizagera ku ndunduro nyine urukundo rwumve nibyo rero rero niba kuvuga ati yemera yezu kirisito waranzwe akavuga ko yapfuye akazuka abamwemera ngo bakaba bamusangira ngo bamurya mu isangira ritagatifu kugira ngo babeho kurya umuntu ubwabyo ugiye nkiri umwana barabivugaga nkumva ndiganza kuko mu kinyarwanda ibyo bakora byose kurya umuntu sinzi niba hari aho bigeze ubyumva ngo ni kominiyo sakare niko byitwa
ni ukubikora ni ukubikora ariko nk'ikimenyetso ntabwo ari ukurya umuntu
ariko iyo mvugo yonyine kuyivuga umwana iyo ayumvise umujyamo gake gake ubumenyi bwinjira nk'inkari nyegera mu murama bugenda bwinjira bugenda bugera ku cyumvirizo runaka bitewe n'inshuro bwinjiye n'imyaka n'igihe ubwo rero kuvuga ngo abemera yezu kirisito umwaku barawutsinze ntabifuriza ko byabahama koko nakabyifuje cyane ariko se niko biri ubwo uwo mugabo icyo namusaba sinzi imyaka ye w'imana ikunda ni uko yazarunguruka akareba abihaye nkunda kubita bitwa ko bihaye imana ukagira ngo twebwe twihaye ikindi kintu cyangwa se ushobora kwiha ikindi kintu kitari imana ariyo nyirawe wowe ariyo nyir'ubuzima wakwiha iki kindi se ubwo rero abo bantu bavuga ko bakomora imyemerere yabo n'imbaraga zabo kuri yezu kirisito kiba aribo babandwa n'ibyo bakomeza izo rwose nta kibazo bifiteho nta n'ubwo navuga rwose ngo birantera kuribwa gusa ntabwo navuga ngo birambabaza cyangwa biranshimisha cyane naba mbeshye aho nanone nabambaye imyarya ariko icyo mubwira ni ukuvuga ngo niba yezu kirisito bamutsindira imyaku ntimuhangayikishe yaje kumva iki ko yezu kirisito uwo nguwo ahagije cya kabiri uwo yezu kirisito watsinze imyaku ko yayitsinze baracyakora iki ngubu kandi yarayitsinze mbese abakirisitu bambaza bashaka icyo kumva bambaza basenga kandi iyo myaka yarayitsinze twebwe tuvuga ko imyaka duhorana tugomba kugenda tuyikonjure tuyipfundika tuyitsibiranya kugira ngo itatuganza bo kumva bari ku idembe ikibazo bafite ni ikihe ahubwo ntibishime banezerwe reka reka twambuke tujye ku mirongo ya telefone twakire duhere kuri bwana tuyisenge nzovu Emmanuel wakoze kwihangana rutubwira aho uri uhita ujya ku kibazo cyawe
yego yego murakoze cyane nitwa tuyisenge nzovu Emmanuel ndi mu karere ka kayonza aho bita mu karere ka kayonza aho bita mukarange
komeza hanyuma ndabashimiye cyane kuba mwampuje n'abo bagabo banze ngo usuhuze cyane rwose bwana rutanga rw'amaboko nishimiye kukuvugisha rwose duhuriye kuri izi mikoro
bwana murayikunda ariko si rwanda imana irwandura nawe
yego yego
nyarutsa hanyuma ngewe icyo nemera cyo mbere na mbere ntabwo nemera ko mwakubaho
komeza n'uburenganzira ntabwo mbyemera kera tukiri abana bajyaga batubwira baturiya muntu atera umwaku wahura nawe mu gitondo ugatanguranwa uti nabanje imana ariko mu by'ukuri njye ntabwo mbyemera ibintu bikubaho mfata ko basanishije ibintu bikubaho wagera mu gihe uhuye n'ibintu bibi ugasanga babyitiriye ngo uyu ni umwaku kandi mu by'ukuri umuntu mbona umuntu ari ibibi ari ibyiza byose bimubaho ariko ntabwo twagafasha ikibi cyakubayeho ngo tukitirire ngo ni umwaka wakubayeho kuri wowe ngo ni umwaka wagukurikiranye kuri wowe ibibi ntabwo ari umwaka
ntabwo ari umwaka rwose ikintu cyose kigira igihe cyose igihe cyose ugezemo ushobora kugera mu gihe cyiza cyangwa ukagera mu gihe kibi ushobora kugera mu gihe cyawe cy'amahirwe cyangwa ukagera mu gihe cyawe kitari icy'amahirwe ubwo rero hari hanyuma amahirwe munyemerere hari ama- munyemerere mbaze abo bagabo Mm.
mwatumiye nyarutse nyarutse Mm.
ba- eh, ba- baze kumfasha bansobanurire ah, ibintu biranga umuntu wahuye n'umwaka mu myizerere yabo bo bi- mu myizerere ya- eh, y'abanyafurika cyangwa se y'abanyarwanda umuco wacu gakondo hari abe- a- abemera ko umu- abemera ko umwaka ubaho muze kubambariza ibintu biranga umuntu wahuye n'umwaku ah, n'ikintu umuntu ashobora gukora kugira ngo uwo mwaku a- ube wamuvaho kuko abemera yesu kirisito bavuga ko iyo usenze iyo usenze imana u- a- a- uwo mwaku bawugu- ngo ngo yesu awugukuraho akakumwakura muze kubambariza ibintu biranga um- ah, umuntu wahuye n'umwaku ni- eh, n'ibintu n'ikintu umuntu ashobora gukora kugira ngo uwo mwaku umuveho murakoze cyane urakoze cyane emmanuel ataragenda ataragenda mutagoma u- uracyari ku murongo
yego yego
wavuga ute um- abakobwa abagore banyura mu ntoryi mu bisabo bi- bi- bikabora eh, ibyo ngibyo byitwa iki niba uzi ko binabaho
banyura mu ntoryi zikabora we yavuze ko ari ntabwo ibyago mbyemera nk'umwaka bigakarankana njyewe ntabwo mbyemera ibicuma bikabora imyungu ikabora u- ubyita iki
none ikintu kibi cyose kibaye tukitirira umwaka
oya nakubajije ibyo byita iki njye
Ah, numva niba birahagije, umuntu anyuze birahagije, ku wenda kintu kikaba mutagomba cyabura gukomeza umurongo Mm. reka reka nkomeze reka tubanze twakire na iburahimu Eh, reka aho- turabigarukaho mu kanya kuko hari ibibazo yabajije bibiri aho we yavuze ati ntabwo ari umwaku n'ibyago uretse ko umwaku n'ibyago ubwo ngubwo reka twakire na iburahimu mu- mu basubirize rimwe kubera ko dusigaranye iminota itanu gusa iburahimu ikaze mu kiganiro muri isanga urahita ubaza ikibazo utubwira n'aho uherereye
yemerereye kabuga Mm.
muri kigali muri kigali nyine mu murenge wa masaka Eh, ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye ndashaka kubaza gihe itanga rw'amaboko we ibyo bintu by'imyaku abye- arabyemera abyemera ate cyangwa ashingira ku niba kuko iyo myaku ibaho ikintu ya- gihamya mbega cyerekana ko koko imyaku ibaho niba abyemera wenda ni nk'umuntu wenda uzi nk'amateka byaba byaravuye he kugira ngo abantu bagume bose buri wese ikintu kimeze yavuga ati "Uyu ni umwaku nagize urwo ruhererekane kugira ngo ruhoreho biterwa n'iki byatewe n'iki byaturutse urakoze cyane iburahimu reka duhere kuri eh, rutanga rw'amaboko noneho mu mu gusubiza icyo kibazo ahita ananyarutsa dore dusigaranye iminota mikeya anatubwire kubera ko hari ibyo emanuweli yari avuze eh, nubwo yari avuze ko atawemera ariko aravuga ati ubwo wanatubwira n'ibiwirukana
yego icya mbere tuyisenge nzovu ah, uri mukarange we navuga ngo yanisubije nubwo atabyemera kuko yavuga ati umwaka usinywemera ahubwo ni ibyago ibyago se ni iki nyine Ni- ibyago nabyo byamanzaganya niba azi ikinyarwanda neza nabyo ni umwaku yuko ni amahirwe y'umuntu atinonosoye yaje igicagate Ah, hanyuma kimwe n'uyu uri kabuga atize muganga rutanga rw'amaboko iby'umwaka arabyemera yemera ko biterwa n'iki ngira ngo twabivuze keretse ko atakurikiye Eh, ntabwo bisaba kwemera ahubwo ni ukumenya erega kwemera abamubujije harimo humiriza nkuyobore ariko kumenya tuzi ko ubuzima ari ijoro n'amanywa hari ibisare n'amasubyo hari amarozi n'ikirogora sinzi ko hari uwavuga ko nta marozi abaho mu kinyarwanda barakubwira ngo utarabororwa agira ati ntabunya noneho rero um, uko tubye- tu- tu- tu- tuvuga ko ari byo ni ibintu twakoreye ubushakashatsi abo byabayeho barahari bagenda babihamya ngira ngo hari n'abandi bagiye bahamagara hari benshi tugenda tuvura bagiye bahura n'ibintu nk'ibyo bya za rwe- rwagendanyi ibyo bagendana nabyo batabizi imyaku y'uburyo butandukanye kandi ku baganga hura bigakunda wavuga ute se ko bitabaho ati bivurwa bite rero biravurwa ni uko nk'uko twabivuze ubanza kubibariza cyangwa ukabariza uwawe kubiraguriza uzi ko afite ibyo bibazo nuko rero kuraguza babyita ibishitani nyamara ni ukumenya icyo imana ivuze ubushake bw'imana icyo imana yereje mu bintu nuko bigomba kugenda hanyuma mpfundika ipfundo ahari kugira ngo dutange umwanya kuko akanya ndabona kagiye muri ya ndirimbo yagihanze n'ibyo yabivuze neza twebwe nk'imarwa tubibamo mu buzima bwa buri munsi ngo ndi inkuba ya nyirajanja mushayija ndashigishwa sinyobwa rubaga iyo tubandwa iyo tubandisha niko tuvuga ni ukuvuga ngo ntawe udashigishwa ntawe utageragezwa ntawe utagira gute ariko ntitunyobwa kubera iki kuko dufite imitsindo ubwo ni ukuvuga ngo hari imitsindo hanyuma bakakwambika umwishywa ngo ni nyamwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara ngo ni agati katarara impundu iyo katarongoye karabandwa nibyo ni ukuvuga ko ya mitsindo dukoresha niyo ituma umuntu aca mu ruhayi rw'ibibazo nk'uko ibyatsi byinshi byuma mu gihe cy'izuba ariko umwishywa wo ukaramba umwishywa ndawuzi niwo narongoje niwo narongoje na bugingo n'ubu wagira ngo bawuhamuye ejo kandi hashize imyaka itanu ejo bundi tuzaba twizihiza isabukuru y'imyaka itanu dushyingiranywe ibyo rero kujya kubihakana ni ukutamenya ni ukuba uriho ariko utariho ni hahandi umuntu bamubwiye ngo kirazira gucana inkwi zo mu irimbi hateze ko iwacu arizo ducana gusa kuva kera twabaye iki haturetse mukuru wacu wavutse agahita yipfira ati n'undi utaramaze igihe urumva yarakenyutse ati nanjye ukunda gusesa ibintu ku mubiri uretse ko n'isiga imiti bikagenda bikagaruka ati ubundi twabaye iki undi ngo arababara ati ko mwabaye kuramaza none rero bene imana namwe reka no kubabwira ngo uko mwabaye kuramaze kuko si mwakwigize ahubwo nimuke twige duhonoke tukumbure mu gicumbi cy'umuco wacu tumenye icyo tubwira tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ariwo shingiro ndabashimiye cyane bene imana imana y'u rwanda ihorana nama urakoze cyane urutanga rw'amaboko umuvuzi gakondo mu gusoza reka tujye no kwa gihanga nawe atubwire umwanzuro we kuri iki kiganiro
urakoze cyane ndashimira uwo mugabo rutanga rw'amaboko ukuntu yanzuye n'abo bagabo babajije ibibazo hari icyo ngira ngo mvugeho ndabanza ntange akantu k'urugero dufite ariko umunota umwe gusa unyarutse yego yego bibaza impamvu iyo umuntu umugaba w'ingabo iyo arimo aziyobora ku rugamba ku cyo zikabukira ntazibwire azongorera kugira ngo bigere hehe ikindi mbese bibatere ibakwe ikindi hari uwabajije ati ni iki kiranga umunyamwaku ikiranga umunyamwaku ni uguhusha intego z'imibereho y'ubuzima yiyemeje kandi nta mpamvu igaragara ituruka kuba yiteguye nabi ni ukuba yiteguye ibigomba byose ariko yahushije iki ni cyo kiranga umunyamwaku ikindi gikorwa icyakorwa kugira ngo umwakukire rero ni ukwitonda mbese ni ukwiyumvira gushyitsa umutima mu gitereko no kujya mu nzira igororotse izira ibyifuzo n'ibitekerezo bibi ku bandi no kuri wowe icyo kirakomeye niba biroroshye kubivuga ariko niba yumva yabikora azabikora rero ikivamo icyo nicyo navuga ku bibazo yabajije hanyuma muri rusange ubwo nakwisabira abakurikiye ikiganiro n'abandi bazacyumva ntabwo wa mugani twaje kubemeza kuko nta inyungu tubifitemo ishobora kuba ihari ariko ntabwo ari iyacu si twireba nibo ireba ba nyir'ubwite uzagororokera mu nzira iri muri yabo ya muhammad yabo yandi azayigende ayirate ariko ntayizize abandi icyo ni cyo mpfa n'abantu ntazayizi kuyiziza abandi niko gukuriza wa mwako nguwo umwako
bwana gihanze musasizi urakoze cyane kuri ayo magambo nanjye nibutse yuko mu by'ukuri iki kiganiro kitari kigamije kuganira ku byerekeye imyemerere twavugaga insanganyamatsiko yari ukwibaza niba koko umwaku ubaho tubirebeye mu ndorerwamo y'umuco nyarwanda reka ntangire rero mbashimira bwana gihanze urakoze cyane kubana natwe mu kiganiro muri isanga mu ijwi ry'amerika
murakoze namwe kuba mwadutumiye kandi n'ikindi gihe turahari mwakoze muganga rutanga rw'amaboko urakoze cyane kubona natwe mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
ndabashimiye bene imana imana y'u rwanda ihorana namwe mwishyuke yego nawe ihorane nawe kandi nk'uko nabibasabye ubutaha tuzavuge ihorana ni ihame ntabwo ari ihorane
yego nk'uko nabibasabye ubutaha tuzavuge noneho ku mahirwe reka nshimire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bagize umwanya n'uruhare muri iki kiganiro n'abandi bose tutashoboye kuvugana nabo kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza
tuzi